Kun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka warri godina Qellam Wallaggaa fa'aa dubbifni jedhetti waraanni Itoophiyaa WBO barbaadaatiin jedhee guyyaa sadiitu iyyuu raallolee namni hedduullee tan irratti miidhama. Gamkaaniin ammoo guyyum sadeen sun keessatti Wallaggaa Lixaatii fi Qellam Wallaggaa illeetti warri qawwee hojjettoota baankiillee fuudhee bateenii jedha. Abaawotti tan tolchuu jira jedhanii abaawoon ammoo tuniin maqaa balleessii jedhanii jedha. Naakoor Malka oduu Naqamteen wargeen.
sababa barbaacha waraana bilisummaa oromoo waboo jedhuun qaamotni mootummaa hidhatan namoota nagaa ajjeesuu fi waraana xiyyaaraan deeggarame geggeessaa jiraachuu jiraattotni qeellam wallaggaa aanaa gidaamiif magaalaa qeellam dubbatan namni addisuu sarbeessaa jedhamu aanaa gidaamii jiraatu akka raadiyoo sagalee ameerikaatti himetti kaleessa ganda giraayii jedhamutti namni tokko du'u ibsee har'as namni eenyummaa isaa ammaaf hin beekamne ajjeefamuu dubbatee jira.
Namni lamaati jedhanii namni tokko as keessaa maqaan isaa Toorii Qaraa kan jedhamudha. Inni tokko immoo kan Moronaatti irra isaallee hin ka'in kan jiru ta'uu beekamaadha. Kuni kan isa kan ta'e kan harka tokko beekamuudhaa kan qaban. Ganda Abbeessaan Boo'aan Amagidaanii kan jira ammatti mana uummataa Amagidanii ammatti mana uummataa faffasanii bira darbanii.
Mootummaan kan inni tarkaanfii kana fudhachaa jiruuf waraana woboo barbaachuuf sababa jedhuuf ta'us dubbatee jira. Namni biraa wabii namoomsaa jedhaman akka jedhanitti hidhattoota abaa'oo barbaaduuf tattaaffii taasifamuun akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii sadii hanga amajjii shanii jechuunis guyyoota sadan darbaniif haleellaan xiyyaaraa taasifamaa ture jedhu. Akka obbo wabiin jedhanitti kunis guyyaatti yeroo lamaaf kan adeemsifamaa ture. Haleellaa xiyyaaraa kanaan bu'uuraaleen misoomaa manca'ullee himanii jiru. Obbo wabiin.
Sanbaa jechuudha. Sanbaa duraa immoo marsaa lama sa'aatii torba irratti dhufee magaalaa guutummaatti rukutee deebi'ee galgala immoo deebi'ee amma sa'aatii kudha tokko keessa deebi'ee amma sirra deebi'ee rukutee jechuudha. Kan rukutame naannoo haayiskuulidha. Bakka neetorkiitii neetorkii lafa manni neetorkii sana jalallee kunoo neetorkiin illee amma ammaa sanarraa kan keenu rakkisaa jira jechuudha. Kaampiin sila jedhee kan baree goosii warra karaa hojjetan. Kaleessa immoo sanbata kaleessaa immoo xiyyaara sadiin dhufe ganama. Xiyyaara ishee lamaan dhufee sa'aatii torba sanarratti dhuftee xiyyaara lamaan rukutee deebi'ee ammas.
Qaaxxee kanaan bunni qonnaan bultootni walitti qabatan gariin manca'uu fi qabeenyaan hedduu barbadaa'uu dubbatanii jiru. Kanarraan kan kee jiraattotni magaalaa Qeellam manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara magaalota Gidaamiif beegiitti baqachaa jiraachuu obbo Wabiin dubbatanii jiru. Haleellaa xiyyaaraa taasifameera jedhan kanaan namootni miidhamuuf miidhamuu dhabuu isaanii ilaalchisee akka quba hin qabne dubbatanii yeroo ammaa kana. humna waraanaa mootummaa irraan kanaaf namni tokkollee akka magaalicha keessa socho'aa hin jirre dubbatanii jiru. Mootummaan tarkaanfii humnaan uummata nagaa yaaddootti galchuuf shororkeessuurraa filannoo nagaa biraa fayyadamuu qabas jedhanii jiru. Dhimma kanarratti bulchaa godinichaa obbo Taammanee Haayiluuf qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa bilbilaan dubbisuuf irra deddeebiin yaalullee naaf hin milkoofne. Itti aanaa ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. torban darbe ibsa mana marii bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan kennaniin garuu qaama hidhatee socho'u kamirrattuu tarkaanfii fudhachuuf qophaa'uu isaanii ibsanii turan.
ምዕራብ ኦሮሚያ እንዳለው አይነት ነገር ሲያጋጥም የእኛ ታስክ ነው። አሁን እየሰራ ነው። አሁን ከህዝቡ ነጥለንም እንትን እያደረግን ነው። ህግ እያስከበርን ነው። ቅጧት እንደነገርኳችሁ ህዝቡ መጀመሪያ haala akka oromiyaa keessaa innaa mudatu hojiinsaa kan keenya amma hojjetaa jirra. amma uummata irraa adda baasnee seera kabachiisaa jirra akkan ganama isinitti hime uummanni jalqaba humna bilisa baasu itti fakkaatee simatee ture qotiyyoo qalee alaabaa baasee simatee ture waliin sirbee ture booda qotiyyoon qalameef qotiyyoon yeroo hanqatu hoolaan qalameef hoolaan yeroo hanqatu gara handaaqqootti gale achii booda handaaqqittiin innaa dhibdu reebuun jalqabame fidi jedhamee kanumayyuu ijaaramee digdama ta'ee soddoma ta'ee hidhatee sodaachisaa. dura sababaan nuti hin galiinii fi mootummaan nagaadhaan waan dhufaniif waliin haasawaa jirra warri gama lixaa jiranis nagaadhaan galu jedhee waan tureef raayyaa ittisaa haa turuuti humni naannoollee akkan tuqne jedhame akkan tuqne akkan dhukaasne jedhame achi booda baatii sadii keessatti taayitaa qabannaa hawwiin jedhu dhufe achi booda kun gitarra dabree jira olaantummaan seeraa eegamuu qaba jedhee mootummaan murteesse amma humna naannootii olii raayyaan ittisaa galuu qaba jedhamee raayyaan ittisaa galee jira. seera eegsisaa jirra.
Baankotniif waldaan liqii qusannaa Oromiyaa godinoota Qellem Wallaggaa fi Wallagga lixaatti saamamuu jiraattotaaniif hojjettootni dubbatanii jiru. Sanbata xiqqaa torban darbee sa'aatii shan irratti qaamotni hidhatan godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan magaalaa Gabaaroobitti yoo konkolaataa minibaasii irra keessa yaabbatanii dhufanii gocha saamichaa kana geggeessan ijaan akka arge dubbata. Namni bilisummaa dhufeeraa jedhamu akkas jedha.
Karaan baay'atu daftara qusannoo koo barreessee achirra kaa'ee birrii kuma tokko tokko caalaan kennanii birriin kan dhaluuf hin qabu. Kana booda birrii dhibba shan birrii kuma tokko kennu hojjetaa mootummaatiif jechaa kana booda dhufaan ijaarreen sun bilisummaa oromootaaf hin jiru ga'a. Baay'een isaanii baankii kana saamanii dhalattoota fi aanaa hawaa galaan gabaaroo biima keessa ijoollee jiraatan daldaltoota sangaa faa nagadaa turan ardiyaa faa waajjira faatti qaxaramanii waa ardiyaa faa kan hojjechaa turantu jira. Ijaarreen kunneen dhufanii dhufanii baankiitti namanii ba'aa gadiidha.
Nama meeqa ta'u?
Nama kudha saddeet sagalii sagalii lama jedhanii saawwamu ga'a nama kudha saddeet wayitii jirre.
Namoonni kunneen kanaan dura kan hawaasa naannoo sanaa biratti beekaman akka keessa jiranii fi namoonni maqaa waboo jedhuun socho'an illee akka keessa jiran dubbata. Baankotni magaalaa Gabaaroobiitti saamaman kan daldala Itoophiyaa fi hojii gamtaa yoo ta'an, Machaaraatti ammoo baankota lamaan caqafaman malee waldaan liqiif qusannaa Oromiyaa saamamuu himee jira namni kun.
Keeshaa hidhaa tokkoo fi keeshaa hidhameeruu fi shaantaa duddaa tokko isa booda kan Oromiyaa ta'ee fuudhee birrichi walumatti dhi'oo jiru baankiin hojii arjii gamtaa Oromiyaa kumtaa lama kiloo lamaa walakka xinnoo kan irraa fuudhame tokko jecha fuudhanii kana booda eega fuudhanii booda konkolaatichatti namanii sirbaan jechuudha sirbaa qabu jechuudha samaatti fuudhanii katamaa alaabaan isa booda machaaraas as the same time machaaraas gocha makka irra diraata even machaaraa moo waaqoo dabalata jecha baankii hojii gamtaa Oromiyaa damee qexxoo machaaraa akkasumas baankii daldala Itoophiyaa damee machaaraa jechuudha saamichi irratti raatee konkolaataa sanaa
Baankotni gabaa roobitti saamaman lama ta'uu kan dubbate namni kun hammi maallaqaa baankota lamaan irraa fudhatame kuntaalaan malee hammana jedhanii himuun akka hin danda'amne dubbata. Maanaajarootni fi hojjettootni baankii illee ugguramuus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Asii manaajariin baankii daldala Itoophiyaa mitikkoo nammeeramuu fi haashariin qabameera. Makiinaa irratti hojiiniin itti sirbaa fuudhanii tokko. Duuba ammoo manaajariin baankii hojii gamtaa Oromiyaa haa ta'uu nammeeramu argeera konkolaataa machaaraadha ammoo. Manaajariin baankii hojii gamtaa Oromiyaa sukkaaraa dhukkubsata garmalee baay'ee dhukkubsata gallakkisanii galgalamu turan. Gallas kan ija gooliin arge kan hawaa gal manaajara baankii daldala Itoophiyaa tokko nama jedhamuu fi kaasherii duubas manaajara haa ta'uudhaaf kaasherii nama afur.
Hojjetaan baankii daldala Itoophiyaa Gabaaroobii maqaa koon dhayin sagalee kosii waraabiin jedhu yeroo saamichi kun geggeeffamu akka hojiirra ture dubbatu ammoo namootni hidhatanii dhufanii sodaachisanii maallaqa fudhatan kunneen uffatuma buburree kan waraanaa fakkaatu uffatan jedha. Waraana mootummaas ta'ee kan qaama biraa adda baafachuu akka hin danda'eenis dubbatee jira. Qaamotni hidhatanii dhufan kunneen lakkoofsaan kudha saddeet kan ta'an ta'uu himee jira. Erga hojjettoota baankii gadi baasanii booda maallaqa fudhatanii konkolaataa FSR shunkurtaa fe'ee dhufee ture dhaabsisuudhaan irra bahanii sirbaa magaalaa gadhiisanii deemanis jedha. Maanajara baankii fi qarshii qabaa baankii daldala Itoophiyaa damee gabaa roobiis konkolaataa lakkoofsi gabatee isaa sagal shan shan saddeet afur AA kanatti fudhatanii deemuu himee hanga yoonaa namoonni fudhataman akka hin deebinis ibsee jira. Yeroo kun hundi ta'u qaamni nageenyaa kan mootummaa akka bakkicha hin turre himee ammallee uummatni magaalichaa yaadoo nageenyaa guddaa keessa jira jedha. Bifuma wal fakkaatu magaalaa qebbeef caanqaattis baankotni daldala Itoophiyaaf kan hojii gamtaa qaama hidhateen saamamu dhaga'uusaa dubbatee jira namni kun itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godinichaa baankotni saamamuu dhaga'uu himanii garuu sababa hojiif waan achi hin jirreef odeeffannoo quubsaa akka hin qabne dubbatanii jiru. Godina Wallaggaa lixaattis aanaalee jaatti baankotni dhuunfaaf mootummaa saamamuu kan dubbatan bulchaa godinichaa obbo Gammachiis Tamasgeeni waldaan liqiif qusannaa tokkollee saamamee jira jedhan.
Manaajariin jiru kaashiriin dhumtuu bakka itti sanba'e waan ta'eef amma kana itti fakkisaamne amma fudhatame amma amma kana jennu harkisa. Qaama hidhatee deemuudha ammoo wantichi kan isaan kaasanii namni fi iddoo sanatti argamu hin jiru aktuwaalli humni nageenyaa bira hin jiru hawaasi naannoo gaafa kaasu odeeffannoo gaafa kennu kana kana hin jiru qaama keessa jiruudha kan gocha kan raawwatee kan jiruudha.
Aanaalee afuritti ammoo waajjiraalee mootummaa soddomii torba ta'an ibiddaan manca'uu yoo himan qaamni kana hunda godhe kan hidhate ta'uu himanii jiru.
Waajjiraalee mootummaa adda irrattis balaan ibiddaa qaqqabeera akkasumas goota ta'eera. Fakkeenyaaf ammaa aanaa ganjiirratti waajjiraalee mootummaa torba gootanii jiru jechuudha. Yoobdoo waajjira mootummaa lama taasifuu waajjira mootummaa lama Wallagga Lixaa magaalaa Guddisootti baankiin daldala Itoophiyaa damee Guddisoo qaamuma hidhate kanaan caccabuu fi konkolaataan loongibeessi tokko fudhatamu hojjetaan baankichaa maqaa akka hin caqafamne barbaaduuf sagaleensaas akka hin waraabamne gaafate himee jira. Maallaqa garuu akka hin fudhatin dubbata. Magaalaa Innaangootti saala ol fakkaatuun baankii daldala Itoophiyaa irraa qaamotni hidhatan maallaquma hojjettoota harkaa argatan ammaaf hin beekamne fudhachuu fi hojjetaa eegumsaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa ammoo kilaashii tokko fudhachuu kan quba qaban ta'uu. Bulchaan aanichaa obbo jireenyaa malaakuu himanii jiru. Ibiddi waajjiraaleetti qabate waajjira mootummaa digdama ol barbadeessuus dubbatanii jiru. Obbo Jireenyaa.
Waajjirri immoo walitti walitti jiru. Waajjira guddisaa mana maree waajjira dhaabaa. Akkuma kanneessa qabatee marra bulee amma naan ta'edha. Gaggeessaa hojjetaa harka jiru qabame. Kaasnaan hin dabalne. Gaangerootuma achi ga'een jiran isaan dabaafatanii kaffalaa jiran. Meeshaa hidhatanii jiru dhufanii waa wallitanii waan qabatan kafalan lafa keenyee daa'imman baanee waajjira.
Sa'aatii meeqatti kun? Saamicha baankota kanneen irratti adeemsifame jedhame ilaalchisee odeeffannoo bal'aa akkanaaf kennan gaggeessitoota diistiriiktii naqamtee baankotni kunneen jalatti hoogganamanii argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Itti gaafatamaan baankii daldala Itiyoophiyaa diistiriiktii lixaa obbo Girmaa Ciibsaa BBCdhaaf ibsa kennaniin dameewwan baankichaa shan humnoota hidhataniin saamamuu fi baankiiwwan shan ammoo manca'uudha kan dubbatan. Namootni ugguramanii fudhataman afur yommuu ta'an isaan keessaa lamas gadhiifamuu ibsanii jiru. Waajjira paartii Dimookiraatawaa Oromootti itti gaafatamaa sabquunnamtii fi yaada uummataa obbo Taayyee Danda'a gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin godhaniin jeequmsaaf tasgabbii dhabiinsa naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruuf abaaw komachuun isaanii ni yaadatama. Dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa game isaaniin dubbiin waboon lixatti socho'u akka waan saamicha baankii geggeesseetti himamaa jiru kun dharaa jedhanii jiru. Dhimma amma deemaa jirus ta'e nagaa naannichaa wal qabatee rakkoowwan uumamaa jiran furuudhaaf mootummaan waliigaltee abaa wajjin asmaraa irratti ga'e hojiirra oolchuun murteessaadha jedhanii jiru obbo Toleeraan. raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa naqamteerra.